ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri iki gitondo mbahaye ikaze mu burundi abantu barenga magana atanu ntibafite aho baba n'ikibatunga kubera ibibazo byatewe n'imyuzure yavuye ku mvura nyinshi muri icyo gihugu twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu hama rero n'imirima iragenda duca tubura aho tuja twaciye tuza ngaha badushira ku mashuri tuba twakambitseho turagowe twahangayitse mu bibondo uwo ni umwe mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe n'ubutegetsi ku nyubako z'ishuri inkuru irambuye kimwe n'andi makuru tubafitiye ni mu kanya ntimujye kure mbere y'uko tubagezaho amakuru avugwa mu biyaga bigari bya afurika ariko reka mugenzi wanjye aloyizi bigirimana abanza tubwire avugwa hirya no hino ku isi urakoze geoffrey arini perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump avuga ko amerika itazova muri irake kiretse icyo gihugu gitanze ikiguzi cy'ikambi ikoreshwa n'indege amerika yubatse muri icyo gihugu trump yabishyikirije inyuma y'aho inama nshingamateka ya irake yemereje ingingo ejo ku munsi w'imana yo kwirukana abasirikare ibihumbi bitanu n'amajana abiri ba amerika bari muri irake inama nshingamateka ya irake yasabye abasirikare ba amerika gutaha mu kugaragaza ko batekubiri n'igitero cya drone cyahitanye general kaseme soleimani yari umutegetsi akomeye mu gisirikare cya irani yiciwe muri icyo gihugu cya irake umushikiranganji wa amerika we ajejwe imigenderanire n'amakungu mike pompeo yashikirije ko ata banyagihugu ba irake bazosaba ko amerika itahukana abasirikare bayo umuvugizi w'ubwo bushikiranganji morgan ortagus asaba irake kwisubirako kuri iyo ingingo muri urukurikirane rw'ayo makuru nyine trump aragabisha irani ko mu gihe icyo gihugu cyohirahira kikihora ku mujenerali wayo yishwe na amerika mu ndwi iheze atankeka amerika izotera ibibanza ndangakaranga vya irani ntiyatomoye ibyo bibanza ibyo ari byo ariko abahinga mu by'amategeko bavuga ko gutera ibibanza nk'ibyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu perezida trump yashikirije kandi ejo ku munsi w'imana ko ashobora gushyira ahabona amakuru y'iperereza yakoreye ko mu gusigura icyatumye yica uwo mujenerale soleimani abashingamateka ba republikani batari bake barashyigikiye iyicwa rya soleimani mu gihe abademokarate nabo bemeza ko solemani yari umwicanyi karuhariwe ariko ngo kumwica byongereje ubwoba ko amerika na irani bashobora gutana mu mitwe kuri iyo nkuru nyine leta ya irani yashikirije ko itazokongera kwigerera ku rugero rw'ubumara bwa iraniyomu ihingura ubutumwa busigura ko ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu ya nikirere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi ngingo ifashwe na irane nko kwihora ku rufu rwa generale soleimane haraheze iminsi ibiri yiciwe i bagdade na amerika ariko iyo tangazo ntirigaragaza ko irani igiye guhingura ikirwanisho cya nikirere irani yavuze kandi ko izobandanya ikorana n'ikigo mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho ruhonyanganda
Washington ijwi rya Amerika
muri afurika intagondwa za al shababu zarishe abanyamerika batatu ejo ku munsi w'imana inyuma yo gutera ikambi ya gisirikare mu ntara ya lamu muri kenya ikoreshwa n'igisirikare cya amerika hamwe n'icya kenya ku rubibe na somaliya aho barwanyi bateye ikambi yitwa manda bay basambura indege za amerika zitari nke hamwe n'imodokari imbere yo gusubizwa inyuma n'abasirikare ba amerika bafatikanije n'aba kenya igisirikare cya amerika ku mugabane wa afurika afuricom gishikiriza ko batakaje umusirikare umwe hamwe n'abakozi babiri bakorera icyo gisirikare cya amerika umuhari w'intagondwa za al shababu warigambye ko ari wo wagabye icyo gitero nayo inama nshingamateka inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijejwe umutekano ku isi irakorana kuri wa mbere mu mwiherero ku kibazo ca libiya ni mu gihe turukiya yatanguye kurungika inteko zayo muri ico gihugu vyashikirijwe n'abadiplomate ba onu ejo ku munsi w'imana turukiya ivuga ko igiye gushigikira leta ya libiya y'itiripoli yemewe na onu ibi biganiro vyo kuri wa mbere vyasabwe n'uburusiya kazobara karyo ka mbere ako inama ako kanama kawe ni kajejwe umutekano kazoba kagize mu kwiheza- kwihweza ibibazo by'umutekano muri libiya n'umuzo w'inteko za turukiya
washington ijwi ry'amerika abashingamateka begamiye leta ya venezuela ba- bi- bariganziye ibikorwa by'inama nshingamateka isanzwe yiganjemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'imana ni mu gihe bari ko barondera gutora umukuru w'inama nshingamateka mushasha azoshigikira perezida nicolas maduro ari ku butegetsi abajejwe umutekano barabujije yohani guaido asanzwe ayirongoye kwinjira mu ngoro y'abashingamateka guaido yari yiteze gusubira gutorerwa kurongora iyo nama nshingamateka mu kindi kiringo cy'umwaka na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagize igiti ari bo bagize igitigiri kinini muri iyo nama nshingamateka ya venezuela ntibiramenyekana ko abashingamateka bashigikiye nicolas maduro bashoboye gutora ariko uruhagarara rwarabandanije gushika ubu amakuru kuri izo mbururane tuzozimenya mu biganiro byacu biri imbere
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru imvura nyinshi ikomeje kugaragara mu bice binyuranye bya afurika y'uburasirazuba igatera ibibazo bishingiye ku myuzure cyangwa itenguka ry'ubutaka mu burundi abantu barenga magana atanu bo mu ntara ya cibitoke basenyewe inzu n'iyo myuzure ndetse itembana imyaka yo mu mirima yabo bahangayikishijwe no kutagira aho baba nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu eloge willy kanes abataye ingo zabo bose bahungiye ku mashure abo muri zone masango bari ku ishure nshingiro rya kibati mu gihe abo muri zone ndora bakiriwe ku ishure nshingiro rya myave abavuga ko ata cefo ca ruguru bagifise muri kino gihe twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu hama rero n'imirima iragenda duca tubura aho tuja twaciye tuza ngaha badushira ku mashuri tuba twakambitseho zino ngorane zatuzanye aha sine zatuzanye turagowe twahangayitse mu bibondo jewe inzu yarahomotse n'ibihomoka byaradutwaye twaciye tuza gucumbika ku mashuri urazi ubuzima bw'umuntu ze bwo ku mashuri urumva ni nko mu buhungiro ntacyo turya ntacyo twimariye none ubu turi ngaho uko turabura icyo turya imirima yose yaratwawe nta kintu dufise igihomoka kimwe cyaraje gihera imbere y'umuryango kirashishima kijebwe ujya ikindi gihomoka gica gihera haruguru gica gihita kigwa ku nzu none jewe ubwoba buca buramfata jewe n'abana tucama turapfamo ubwo bwoba sibwo bwonyene bafise mu gihe igice ca kabiri c'umwaka w'ishure buca gitangura bafise impungenge z'uko uburaho bakika umusaya bitewe n'uko batse indaro mu masomero ubwoba turabufise ni bwinshi urumva n'abanyeshuri bazotangira ataho tubona natwe tuzoca tuja gosaba leta yuko yotwegeraniriza nk'ahantu yobona yoca idushira bimeze nabi cyane kwanza nk'ijyambere jewe inzu yose yarabomotse icyo dusaba kubera ntituzosubira muhira hose haratwawe twosaba leta yuko yodushirira ahantu ahantu bakaduha n'ikigwati tukabamo nta kundi kandi dufise ubwoba bwo ko amashuri abuca atangura none tuzoca tuba abandi tuzoja he haba rero muduserukira imbere murabe ko leta yoturaba akagwati kakanyovu twojamo none icyo nosaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba ni ukuri twebwe turahangayitswe rwose iyi myitwararika abajejwe intwaro barayumva tade muhitira ni umukuru wa zone masango aha ababenegihugu bayiranije ngaha ni ukuvuga baragowe bitewe n'u- n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere si akarere gusa ariko twumva ko muri aka karere yabaye ndende muri iyi komine itwaza ibintu n'abantu abantu bamwe baratwawe abandi ibintu byabo biragenda ariko ubwo twaciye tugira kandi ubu tukibufise n'amazu yabo yaba abantu bari ngaha yabomaguritse bategira babika umusaya hageze kwa mungu babura iyo bava n'iyo baja mbere twari twanabivuze muri conseil comunale yaheruka kuvuga ati abantu babuze iyo bava n'iyo baja tuvuye muri iyo conseil niho baca babona iyo ba- iyo bava n'iyo baja baca baja ku mashuri none ntaho twobashira twemera kubashira muri aya mashuri turasaba umuyobozi aratwemerera rero ntako twobagira naho boza kwikubita mu mi- nku- warafise nk'utuntu ya- twari munsi y'inzu twaragiye umuntu abiragira ateye ubwoba kuba ko ari sibe ryateye abenegihugu bari ngaha ku ngo ni mirongo ine n'indwi gushika ubu zihari twabonye ziraraha ariko hariho abandi bari hirya duharuye imiryango yabo irashika amajana atatu hamwe n'aba- n'abana babo leta yoraba icyo yokora bamwe bagenda bashika ku bantu babashikeko barabutwo baramiza kandi tugasaba ko niba bishoboka huboneka nk'ahandi hantu kumbe hoba ikigwati mu kuba kigwa canye bakaba bara- baricendetseho imbere kubasubira mu izo kuko mu izo ngo zabo naho bogenda ntababika umusaya ntako ni ibibanza bigaragara Eka na Charles Nigaba umuyobozi w'ishure nshingiro rya Kibati niko abona ibintu ahamagarira inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'ingwara zifatiye kw'isuku rike zishobora kurandagata narijya amashuri kuwa mbere buca atangira ko barara muri ayo mashure mbega bizogenda gute cyo ni ikibazo na leta nuca ndayibaza kugira ngo yishure ikindi kintu nacyo cyaciye gishika dusanga dufise abana amajana atatu na mirongo itandatu n'umunani harimo abakobwa n'abahungu basohokera mu tuzu twa sugumwe tubi noneho n'utwo tubi twari dusakaje amahuba twaraye tubomowe n'imvura ubasiga akazu ka sugumwe kamwe mbega ncambaza leta mbega amajana atatu na mirongo itandatu n'umunani abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasohokeramo ari kamwe najya dufise abana b'abigeme baba bakuze ikindi nacyo twari duhuye n'ingorane kandi y'imvura ni ukubera twabanza tugashimira leta n'umuvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yohava igaburira abana abana hari umugambi mwiza abana barafungura ariko gusa ubu hari ingorane twaraye duhuye nayo bivanye n'iy'imvura amazi yaracitse ubu mbega ko muri stoka ari indya zasigaye na ry'abana bahise bafungura mbega bizogenda gute mbega abana bazojya badakaravye mbega babavye baza kubiteka bazobiteka gute boduha amazi vyihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane baraba ico bafasha kuko ni n'ingorane bashobora kuhava banduye n'ingwara nta matware tahari nabivuze ko yabomotse mbega bituma hehe ikibazo nyene kuko duca tubaza mbega tuzoca tureka abo bavyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze imyuzure iturutse ku mvura y'isegenya imaze iminsi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko ntiyasize uburundi mu kiringo c'amezi abiri gusa abantu barenga mirongo ine na batanu baramaze guhitanwa nayo abataramenyekana igitigiri nabo baburirwa irengero intara ya cibitoke iri mu buraruko bushiye uburengero niyo yabuze benshi muri komini imwe ya mugina yonyene mu ntango z'ukwa cumi na kabiri umwaka uheze abantu mirongo ibiri n'indwi barapfuye abagera ku icenda nabo baburirwa irengero eroje wurikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi liga iteka mu mpera z'icyumweru gishize wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu umwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda liga iteka yerekana ko abantu barenga magana atatu mirongo irindwi bishwe abandi bakaburirwa irengero harimo n'abakorewe iyicarubozo ishinja inzego z'umutekano za leta kubigiramo uruhare ariko zo zikabihakana inkuru ya pierre claver niyo nkuru ishyirahamwe ry'igiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga amajana atatu na mirongo irindwi bishwe abarenga igihumbi nabo bafungwa mu buryo ansheri niko yagize atwara ry'igiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishyirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu amajana atatu na mirongo irindwi n'umwe bishwe aho ibiziga ijana na mirongo umunani na bitanu vyatowe abantu mirongo ine na batanu barazimira amazima yongo abantu eh, mirongo itandatu na babiri barasinzikarizwa ubuzima bimwe bifatiye ku gitsina abantu amajana abiri na mirongo itanu n'indwi barasinzikarizwa ubuzima ibyo twita torture hama abantu igihumbi na mirongo ine na batandatu barahagarikwa bidaciye mu mategeko naho biruko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka foricone f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ryamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo gerard hakizimana atwara foricone f avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifashe neza mu gihugu twagiye twiyamirize eh, n'inguvu nyinshi eh, ibivugwa mw'aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'uburundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka ka zina mukatura ibyabona kifashe neza mu ntara zose n'amakomine byose bigize igihugu Eh, n'ukoze ikosa mu gihugu eh, arabihanirwa batarabye ahava ibashyikiriza ni ibinyoma ni muri ya ngendo kwama berekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ata bibazo bihari Eh, aya muhini kuvuga ko bashyikiriza ibintu badafite ibyemezo eh, bitari byo amakungu nayo eh, amenye ko ibyo bashiki- ibishyikirizwa n'aba bantu atari byo rigiteka rimenyesha ko amashirame nk'ayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha k'ubutegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina y'abishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka ubu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cane cane abapolisi n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi cndfdd hamwe n'abatware bo hasi aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu mirongo itanu n'umunani bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu cumi na batatu dusanga muri wa mugwi twita execution extrajudiciaire kuko turabona ko inguvu abasitanteri bashyiramo abatwara amasegiteri abapolisi aho ikiziga gitowe batarindira kugira ngo habe amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ibyo rero biratuma rigiteka yiyumvira ko leta ibizi igituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutoza ko baba bamuzi baba bazi ingene yafashwe baba bazi n'ingene yishwe gusa igipolisi mu kwezi guheze cahakaniye ijwi rya amerika ko kidahohotera abanyagihugu uvuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise n'ayakera cane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kida- kita- ki- kitabikora Eh, kandi ivyo si twe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga gucunga- gukurikirana ivy'agataka kazina muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'uburundi rigiteka rihamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi kugira ngo nayo nyene yi- yikure kwiceye abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze Eh, tugasaba nuko imigambwe nayo nyene eh, yaba umugambwe uri ku butegetsi n'itari ku butegetsi ko oh, bo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma eh, ari ukujyana aba- abavukanyi bajyana Eh, tugasaba amakungu abasanzwe bafasha leta ko bufasha muri kino kiringo mm, bariya bamatora ariko arategurwa kugira ngo uh, ashobore kuba amatora yitunze Uh, ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tugasaba nuko uh, abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose co- cotuma basubiranamo ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishami mpuzamakungu oni ku burundi gusa uburundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ibyo byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tugeze rero mu mwanya w'amakuru y'imikino igice cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu burundi nticyahiriye ikipe ya mesaje ngozi yari ku isonga nyuma yo gutsindwa na lydia ludic sports for africa igitego kimwe ku busa naho mu bakobwa umukino wa karate waba ugiye kurushaho gutezwa imbere mu burundi desire hatungimana arakomeza kuri uno w'imana niho hasozerwa mu gisagara cya bujumbura ihiganwa rya karate rihuza abana bari hagati y'imyaka itanu na cumi n'itanu ihiganwa ryari rigenewe abigeme gusa iryo higanwa rikaba ryitabiriwe n'abana mirongo irindwi n'umwe harimo mirongo ine na babiri baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu na mirongo ibiri n'icenda bo mu gisagara ca bujumbura umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya karate mu burundi eh, bahurumbira urwo rukino iri ganwa rero ni iganwa ryiza kubera ni iganwa ry'abana b'abigeme ico rigamije tuvuga tuti karate kazoza ka karate si twebwe abakuze ni urwaruka kubera rero twavuze tuti n'abakobwa turakeneye ko baba benshi eh, muri mu masiporo na cyane cyane muri karate nk'uko bisabwa bisabwa yuko eh, intumbero yoba yuko kuba mirongo itanu ku ijana abahungu mirongo itanu ku ijana abakobwa mugabo turacari kure yo ntambwe nicyo gituma turiko turagaragaza kugira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana kugira ngo eh, turabe ko twotaba tugashikana ico giharuro kininiya adija ni umwana umwe yitabiriye iryo higanwa amenyesha ko karate imbere ya byose ibigisha indero agasaba abavyeyi kurungika abana babo muri urwo rukino muri uru rukino biradufasha cyane turanonora imitsi twagira nyine inguvu twagira kuraje yo kubandanya baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza hariho ababifata ngo ni ukurwana ni ukwicana ariko nabwo ari ukwicana na gato ni ukwigisha hama tukaronka ubumenyi mu mupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'uburundi mu mupira w'amaguru cyatangura mu rukino rwasozera umunsi wa mbere w'inkino z'igice cya kabiri omar ntakagero umenyereza mushasha wa vitaro yatanguye atsindwa na burundi siporo dinamike igitsindo kimwe ku busa yamenyesheje ko yabuze amahirwe gusa nibaza yuko ibibanza bine turacyabyize kuko turaba gatandatu nibaza yuko hasigaye maci cumi na zine kubandanya dukora hanyuma turabe ko muri izo zine nk'uko babisabye tuzoba turimo gutsindwa rimwe si ukuvuga ko byose biba biheze kugera ku igori ryacu nibaza ko bagezeyo nka rimwe cyangwa kabiri mugabo bagize amahirwe kandi muri futuboro ni uko iyo ugize amahirwe ugashika imbere y'igori ugatsinda maze ushobora guhera uronse ukaziyemo ugatsinda twe twaronse amahirwe menshi mugabo ntitwashoboye gutsinda mu zindi nkino musongati yatsinze relier ibitsindo birahira mesaje ngozi yaheje igice cya mbere cyiganwa mu kibanza cya mbere ku gitsindo kimwe ku busa ngozi city yari yarangije ico gice iri mu kibanza cya nyuma yatanguye neza mu gutsinda bumamuro ku bitsindo bitatu ku busa urukino nago rwari guhuza olympic star y'umuyinga na interstar rwabaye kuko bamwe mu bakinnyi ba interstar atabibaranga bari bitwaje licence de joueur mu gifaransa mu gihe olympic star yanse gukina yibaza ko ico itsinda ku mpaga yusufu mose arongoye igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi yavugiye kuri radiyo y'igihugu ko nyabuna olympic star itegerezwa guhanwa kuko siyo yarijejwe gufata ingingo yo kudakina desire atungimana kigali ijwi rya amerika amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho duha umwanya mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wa cumi na gatandatu ari nawo utangira icyiciro cy'imikino yo kwishyura ejo bundi ku wa gatandatu habaye imikino ine ikipe ya kiyovu siporo yanganyije na etenseri efuse ubusa ku busa kuri stade amaramaka i rusizi kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya apr fc yaguye miswi na as kigali zinganya ubusa ku busa eric nshimiyimana umutoza w'ikipe ya as kigali avuga ko nubwo yaje ashaka amanota atatu bikanga ngo n'inota rimwe ntacyo ritwaye njye navuga ko yari maci kuri twebwe twashakaga gutsinda tubona amanota atatu nibaza ko uyitsinze biguha plus de chance yo gukomeza mu mukino bukakongera icyizere ariko ntabwo byakunze kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota atatu ariko nabyo ntabwo twahuye n'ikipe ntoya twahuye n'ikipe ifitiye icyizere cyane ni nkaho twari dufite amanota twese angana nahenze ko waza gukina umukino ufunguye cyane ariko ni nkaho twese twakinaga umukino umwe ndabyakiriye kuriya inota rimwe ntakundi uyu mutoza kandi yagize icyo avuga ku mikino y'abasore babiri aherutse kugura muri gasogi united aribo jean bosco kayitaba na felix ndekwe urebye ndekwe na, na bosco ni abakinnyi beza kuko nashobora twakoze nuko twari twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo nasubije amaso inyuma kuri jyewe nka koci eric nabonye ko ari abakinnyi ari bo muri fazare bari abakinnyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinnye ku mukino wa mbere bakina na aperi kandi urebye ntabwo turakorana nabo cyane baje kiriya cyumweru gishize nubwo ko ni icyumweru kimwe gusa tumaranye nabo ariko nibaza ko hari abantu bazadufasha kandi nabo babonye ko hari abantu abakinnyi ba- bakinisha ubwenge bari tekinikoma bari bombe badatakaza umupira nepokite koma nibaza ko bazadufasha cyane imikino ine isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri stade de la mitiye kumena ikipe ya marine fc yatsinze gicumbi fc ibitego biri kuri kimwe ikipe ya Rayon Sport yatsinze gasogi united igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri stade golgota i nyagatare ikipe ya sunrise yanganyije na police fc ibitego biri kuri bibiri mu wundi mukino ikipe ya musanze fc yatsinze as muhanga ibitego biri kuri kimwe kuri stade ubworoherane i musanze kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi na gatandatu wa shampiyona ikipe ya mbere ni ya apr fc ifite amanota mirongo itatu n'umunani rayon sport ni iya kabiri ifite amanota mirongo itatu n'ane ku mwanya wa gatatu turahasanga polisi fc n'amanota mirongo itatu n'atatu mukuru ya victory sport ni iya kane ifite makumyabiri n'atanu iya gatanu ni kiyovu sport n'amanota makumyabiri n'atatu bugesera ikaza ari iya gatandatu nayo ifite makumyabiri n'atatu ikipe ya es muhanga ni iya karindwi ifite makumyabiri n'atatu nayo ku mwanya wa munani hari tenseri fc n'amanota makumyabiri na rimwe ikipe ya cyenda ni sunrise ifite makumyabiri marine fc nayo ifite makumyabiri ikaza ari iya cumi ku mwanya wa cumi na rimwe hari gasogi united n'amanota cumi n'icyenda as kigali ikaza ari iya cumi na kabiri n'amanota cumi n'umunani iya cumi na gatatu ni musanze fc n'amanota cumi n'atanu ku mwanya wa cumi na kane hakaba espoir fc ifite amanota cumi n'abiri iya cumi na gatanu ni gicumbi fc n'amanota icyenda naho iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni heroes fc ifite amanota umunani n'umwenda w'ibitego cumi n'umunani yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese twabanye muri aya makuru tubashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi nshimire kandi na fasil gabeho wamfashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
tariki ya mbere mm, ni kwa munani nibwo wambwiye yo akazina kawe Ah, ko kubura umwanya muto Yeah, yeah. ni nko gusokongera k'urupfu urikifuza cy'umutima gikomeye nacyance kuba ukwibagiri kuba nkunda najyaga numva ko wahindutse ko aho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko ngo urukunda ntirurusha numubona uzamumenya ntawamusimbura ntawamusimbura ntawamusimbura ntawamusimbura ibyo uha agaciro uyu munsi nuko ari byo ubasha kubona Ah. bikagukingiriza umutima Yeah. uraba amaso gasaro natoye irukirugusika ugasiga igihe kizaza twarwe n'abandi batari wowe Ukwibagiri